bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe indongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze turi mu gihugu kigendera ku mategeko ntawe ushobora guhonyanga amategeko y'igihugu noneho kinamucumbikiye nk'impunzi iba ifite uburyo igomba kwitwara
uyu ni jean claude rwahama ni umuyobozi ashinzwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganji buraba iby'impunzi mu rwanda asigura ibyo abarundi bagera kuri mirongo itatu na batatu bari mu minwe y'abajejwe intwaro bagirizwa kugumura abandi turabigaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ariko imbere y'iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye mu ntara mbanze ndababwire muri make ko kuri uno wa kane abajeje urwego rugenzura ikinyama- ibinyamakuru muri uganda bahagaritse amaradiyo agera kuri mirongo ibiri n'atatu bayagiriza kumenyekanisha ibikorwa by'abapfumu n'abarozi urwo rwego mu itangazo ryago rwasiguye ko yose muri ayo maradiyo yagiye araha akanya abapfumu n'abarozi mu biganiro byayo aho bahamagarira abanye-uganda n'abandi bose bumva amaradiyo kubaha amafaranga kugira ngo babone imigisha kubigisha canke bakemurirwe utubazo twabo dutandukanye ku maradiyo agera hafi ku majana atanu asamirana muri uganda amenshi muri yo agafa- afatwa nk'amaradiyo y'ubudandaji aho akanya abashaka kumenyekanisha ivyo bakora publicite mu rurimi rw'igifaransa ibitangazamakuru vya leta muri misiri bitangaza ko ibitigiri bimaze kuja habona vyerekana ko perezida wa misiri abdel fatah al sisi ariwe afise amajwi menshi mu matora y'umukuru w'igihugu yari amaze imisi itatu aba muri ico gihugu ikinyamakuru al arm kivuga ko perezida sisi afise amajwi harugwa kuri mirongo icenda n'abiri kw'ijana y'abatoye ibinyamakuru akbar al yaum na mena navyone bitangaza ivyo bitigiri nyene bitegekanije ko umurwi ujeje gutunganya amatora muri misiri utangaza kugaragaza uwegukanye intsinzi bitarenze kuri uno wa mbere amatora muri misiri yabaye mu mutekano ntangere abategetsi ba afurika y'epfo bavuga ko ariko barahangana n'ingene abanyagihugu muri ico gihugu boronswa ivyangombwa kugira ngo iki- ingwara ya sida igabanuke muri bo mwomenya ko ico gihugu arico ca mbere kw'isi kirimwo benshi bagendana umugera wa sida bumwe mu buryo aba bategetsi bavuga ko bariko barapima kugerageza ko bwoshobora kugabanya iyo ndwara ari uguha ibikoresho vyo gushobora kwipima we wese yipfuza kwipima ko agendana umugera wa sida abategetsi bafise ivyizigire ko ivyo bikoresho vyo kwipima bizokoreshwa n'urwaruka rwinshi rwari rugoye gushikira mu gihe rusanzwe rutinya kuja kwipimishiriza mu bibanza bihurirwamwo na bose umugambi watanguriye muri malawi zambia na zimbabwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu nyuma ubona gutandukira muri afurika y'epfo hari mu mwaka uheze afurika y'epfo yonyene ifise ibice cumi n'umunani ku ijana vy'abanduye sida mu bantu bakuze radiyo ijwi amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda turumvikana ta nkomanzi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa interinete kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adrese yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva ta nkomanzi mwe mutwumva muri ku butaka bw'u rwanda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi igipolisi c'u rwanda gitangaza ko caraye gitaye muri yompi abayobozi b'impunzi z'abarundi baharugwa muri mirongo itatu na batatu izo mpunzi zatawe muri yompi biravugwa ko zizira kugumura abandi zibabuza kwanka gufata ivyo bagenewe batarinze kwiyandikisha n'abayoboke b'umwigeme ezebiya ngendakumana ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu eric wagira ubusa ariko arakurikiranira hagufi ivy'izo mpunzi amakuru agaragara ku rubuga rwa polisi y'u rwanda aravuga ko kuri uyu wa gatatu tariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi kwa gatatu igipolisi cy'u rwanda cyataye muri yombi abarundi bagera kuri mirongo itatu na batatu b'impunzi bashinjwa kugumura abandi itangazo rya polisi y'u rwanda rivuga ko kuri uyu wa gatatu itsinda rihuriweho na minisiteri yita ku bibazo by'impunzi n'ibiza midimari mu mpine minisiteri y'ubuzima n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr bagiye mu nkambi z'impunzi z'abarundi gutangayo ubufasha maze bamwe mu bayobozi b'izo mpunzi bagumura bagenzi babo babakangurira kwanga ubufasha itangazo rya polisi y'u rwanda rigira riti polisi y'u rwanda yataye muri yombi abarundi b'impunzi bagera kuri mirongo itatu na batatu bakurikiranyweho icyaha cyo gukangurira bagenzi babo kwanga ubufasha bahabwa na hcr minisiteri ishinzwe impunzi ndetse n'iy'ubuzima guhamagarira abandi kugumuka n'icyaha gihanwa n'amategeko kibangamira ubuzima bw'izindi mpunzi mu itangazo rya polisi y'igihugu ikomeza ivuga ko abatawe muri yombi ari abo mu nkambi z'agateganyo nk'iya gashora mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda hafashwemo abarundi mirongo itatu n'umwe mu nkambi y'agateganyo ya nyarushishi iri mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka rusizi hafashwemo umurundi umwe no mu nkambi y'agateganyo ya muyira mu karere ka nyanza mu majyepfo y'u rwanda naho hafashwemo umurundi umwe iri tangazo rya polisi y'u rwanda risoza rivuga ko kugeza ubu mu nkambi z'abarundi hari ituze twashatse kumenya byinshi byisumbuye ku bikubiye muri iri tangazo rya polisi y'u rwanda kuri ritabwa muri yombi ry'abarundi maze mpamagara umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cpt wose badege ntibyakunda ku butumwa bugufi twamwohereje cp badege yadusubije ko twatangaza ibikubiye mu itangazo rya polisi avugira ibirenzeho tukabibaza minisiteri yita ku bibazo by'impunzi mu kiganiro ku murongo wa telefone na bwana jean claude rwahama direkiteri ushinzwe ibibazo by'impunzi muri minisiteri yita ku mpunzi yemereye radiyo ijwi rya amerika ko izo mpunzi z'abarundi mirongo itatu na batatu zatawe muri yombi koko yavuze ko impunzi zatawe muri yombi ari iziherutse guturuka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zifite imyemerere idasanzwe ishingiye ku idini bwana rwahama nawe yabwiye ijwi rya amerika ko inzego zibishinzwe zirimo minisiteri yita ku mpunzi zagiye gutanga ubufasha kuri izo mpunzi maze abayobozi b'izo mpunzi bahamagarira bagenzi babo kwanga ubufasha namubajije kuri ubwo bufasha bari bagiye guha izo mpunzi z'abarundi tumaze igihe tubaha ubufasha butandukanye nk'ubwo duha e, izindi mpunzi ubufasha bu- bushingiye ku biribwa bushingiye kubarura kuko ntabwo watunga abantu batabaruye Eh, ariko cyane cyane igikomeye ni u- ni u- ni ukubakingira indwara nk'uko n'abandi baturage cyangwa n'izindi mpunzi ducumbikiye zikingirwa kuko bavuye mu gihugu eh, kindi eh, umuntu wese winjiye mu gihugu hari ibiba bisabwa kugira ngo atabaye wenda yakwambukana indwara runaka ashobora no kwanduza abandi asanzwe ibyo rero barabyanze niyo mpamvu eh, ngira ngo inzego z'umutekano ziriho zikurikirana ngo zimenye impamvu yabyo none ko icyo bashingiraho cy'imyemerere ari ikintu gikomeye nibikomeza gutyo bizagenda bite bo turacyaganira ntabwo nahita mvuga ngo nibikomeze gutya bizagenda bite gusa ni uko ibyo ari byo byose umuntu uri mu gihugu yaba ari umunyarwanda cyangwa umunyamahanga agomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza by'igihugu ibyo biri mu masezerano rwose mpuzamahanga igihe atabikoze ni ukuvuga ngo amategeko arakurikizwa ibyo byatangiye gushyirwa mu bikorwa biravugwa ko mu gihe bamwe batabwaga muri yombi humvikanye urusaku rwinshi mu nkambi ku barundi batabarizaga bagenzi babo basaba ko igipolisi cyabarekura gusa ngo ntawigeze akomerekera muri iyo migumuko bwana jean claude rwahama wita ku bibazo by'impunzi muri midimari yatubwiye ko abatawe muri yombi bakekwaho kugumura abandi barundi b'impunzi bashobora kuzagezwa imbere y'ubutabera Ibyo birashoboka birashoboka kurumva umuntu uriho wica amategeko y'igihugu nta- nta- nta- turabizi ko tu- turi mu gihugu kigendera ku mategeko nta- nta- ntawe ushobora kugonyanga amategeko y'igihugu noneho kinamucumbikiye nk'impunzi i- iba ifite uburyo ugomba kwitwara mu minsi ishize ubwo yagiraga icyo avuga kuri izi mpunzi z'abarundi zavuye i kongo madame louise mushikiwabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma yabwiye itangazamakuru ko imicungire y'izi mpunzi igoye ikigaragara ni uko nta gihugu cyakwemera kuzana abantu utazi abo ari bo badashaka kwivuga badashaka kwiyandikisha badashaka kwivuza ibyo ntabwo byashoboka Eh, bivuga ko byatugora cyane nk'igihugu kuko inshingano zacu za mbere ni ukureba umutekano n'ubuzima bw'abanyarwanda Eh, ni ikibazo rero kitoroshye ki- kidashobora kumvikana mu buryo bwihuta umuntu atabanje kureba neza ibibazo bihari aba bagendera ku myemerere ya zebiya ngendakumana bakomoka mu ntara ya kayanza mu gihugu cy'u Burundi bimwe mu byo batemera bishingiye ku myemerere yabo bivugwa ko idasanzwe harimo kubarurwa nk'impunzi mu buryo bw'ikoranabuhanga ntibarya kandi ibiryo bikomoka mu nganda cyo kimwe n'uko badapfa kwemera ubuvuzi ubwo ari bwo bwose kubafata amajwi n'amashusho ku itangazamakuru nabyo ngo ntibabyemera akaba agira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turakubitiza akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi mbere y'uko nca tubandanya n'ayavugwa mu ntara zitandukanye ariko imbere yaho igisata ca politike mu burundi urunani amizero y'abarundi rwiyandikishije kuno wa kane kugira ngo ruzokwiyamamaze mu matora yo guhakana canke kwemeza ivyahinyanyuwe mu ibwirizwa nshingiro ry'uburundi icegera ca mbere c'umukuru n'amashingamateka agaton wasa yaserukiye urwo runani asaba ko mu gikorwa co kwiyamamaza hoba ukwihanganiranira no gushira imbere ineza y'abarundi bose umenyesha amakuru y'ijwi rya amerika i bujumbura raymond zimana yabikurikiranye umushingamateka agatoni rwasa yaserukiye runani amizero y'abarundi yemeje ko yaje kwandikisha urwo runani kugira yisunga amategeko we n'abanywanyi biwe ntibazogire intambamyi mu gihe cyo kwiyamamaza ku bijanye n'ivyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi uyo arongoye urunani rw'amizero y'abarundi yatanze ubutumwa bwo kwihanganiranira muri ico kiringo cyo kwiyamamaza no gushira imbere ingendo ya demokarasi demokarasi yubakwa n'uko ivyumviro bitandukana hama muri ubwo butandukane abantu bagashobora guhura bakabivuganako bakagira icyo bahuriza ko kibafasha bose gutera intambwe baje imbere bari kumwe bamwe rero usanga bagira umwete ugasanga kumbure bashaka kurutisha ibyo barimo babirutishe inyungu z'igihugu abo je impanuro nobagira ni imwe gusa nibumve yuko uburundi nubwo abarundi bose mu butandukane bwacu haba mu migambwe mu madini mu mamuko mu ntara n'ibindi icyo twokora rero umwe wese mu byo arimwo ni uko twoharanira ineza ya bose hanyuma tukagira kwihanganiranira tukiga kugurukira abandi tukumva icyiyumviro cy'uwundi ntiduce tumufata uko atari abajijwe nimba urwo runani ruzo kwigisha gutora ego canke oya agatoni rwasa naho atashatse kuvuga aho ahagaze mu kwemeza ko hazokora igipimo yabwiye ijwi rya amerika ko hari ivyahinyanyuwe muri iryo bwirizwa shingiro bisubiza inyuma demokarasi sinokwinjira muri byinshi mugabo kimwe gusa nuko harimo ingingo zimwe zimwe usanga zosubiza inyuma demokarasi kuko usanga kumbure zizana ibintu byo gukumira umwe wese rero ageze hariya muri ka kazu ko kwihereramwo niwe azomenya icyo azotora ariko nimba atari ibanga mwebwe muri oya na ego mushigikiye
umva jeti muri ego na- na oya nshigikiye iki harimo ivyo duhinyura hari n'ivyo tubona vyoba ari vyiza umuntu rero azopima arabe ivyohinyurwa bibaye vyinshi gusumba ivyo umuntu yoshima azomenya uko atora ubundi mugambwe waje kwiyandikisha kuri uyu wa kane kugira uzo kwiyamamaze mu matora ya kamaramaka yo mu kwezi kwa gatanu ni sabuhanya frodebu leonsi ngendakumana icegera c'uwurongoye uyu mugambwe avuga ko baje kwiyandikisha kugira bahagararire intwaro ya demokarasi mu burundi aya masezerano yasha n'ibwirizwa nshingiro biriko biravugwa ubu twarabyize ko uruhara rukomeye gushika naho mbere tugira n'injungu za demokarasi iri bwirizwa nshingiro rimaze kudushikana ku bintu vyinshi kandi ri- turiko tubandanya ku nzira yo gusubiza hamwe yo kubana neza yo gutegura no gutsimbataza intwari ya demokarasi mu burundi aho umuntu azishira akizana atavuga kebaguzwa urabona ko ndiko ndakebaguzwa tukaba mu gihugu kiri mu ituze kitwubahiriza kikadukingira natwe tukacubahiriza tukagikingira rero turose aka karyo se ni izodutiza n'ibyakunda ngo ntawe ubizi neza tuzogenda dusigurira abanyagihugu ibiriko birahindurwa kandi bishobora gutera ingorane mu gihugu babyumve neza bimenye neza bamenye icyo bazotora icyo ari cyo ejo ntibazoheve bavuga ngo reka ntavyo twari twamenye ko muje kubitubwira ibintu byamaze kuyangara uyo arongoye forodebu umwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yemeza ko ku rubuga rwa politike bitoroshe avuga ko ivyo bitabatera ubwoba ahubwo ari akaryo keza ko gukora kugira bihinduke iyo ugiye mu nzira ya politiki wemera n'ibikurikira haba ingwano nyinshi na cyane cyane ahantu demokarasi itabirakomera na cyane cyane ahantu iby'agateakazina muntu bitabirakomera ariko hakugira ubwoba ngo ubijemwo uba umuco w'abandi ubere urumuri abandi ukagomba we kubaho wenyine ngo ukire wenyine iyo politiki bupfa umuyeba twebwe duca twemera tureka tubibwira n'abandi ibizoshika bizoshika umuntu arashobora gupfa arashobora kwangazwa arashobora gupfungwa arashobora kuguma anyegeye ivyo ni bisanzwe iyo uri muri politiki ivyo rero ntivyo dutera ubwoba dutegerezwa kubijamo kugira tubiheze bizoveho gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imigambwe mirongo ibiri n'umwe urunani rumwe hamwe n'uwigenga umwe nibo bari bamaze kwandikwa n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni kugira baze kwiyamamaze ku bijanye n'amatora y'ivyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi igikorwa cyo kwandika abaze kwiyamamaza kizorangira ku wa gatandatu ukwezi kwa kane bibiri na cumi n'umunani abaze kwiyamamaza muri ayo matora bazohabwa iminsi cumi n'ine yo gukora ico gikorwa imbere y'uko amatora nyezina aba ku wa cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani i bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika Hemozimana arakoze iyo nkuru mushobora gusubira kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mukanya duca dukubitiza akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi
ca Eh.
bijya biga Eh.
biranugwanugwa ko ari vyo eka n'ibihu ngo ni ibihuha kandi navyisomeye Eh, ndakubwiye ko atari vyo nivyo Si vyo.
nivyo eka si vyo ehe dupinge Ehe.
ehe dupinge Ehe.
utanga iki ntemupinga mupingirike umviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
abakunzi b'imbuga ngurukanabumenyi n'abazikoresha bagicisha kw'amaso bigendera bariko baravuga cane ku vyerekeye amasanamu amaze imisi acanacana ko yerekana abagabo n'abakenyezi bafatwa n'igipolisi c'u Burundi bariko bararenga ibigo ariko utubazo ni twinshi abenshi bibaza ati mbega polisi y'u Burundi irafise uburenganzira bwo kuzirafata abantu nk'abo hama by'ukuri baba bariko bararenga ivyo bigo umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Diane Ndonsi Bujumbura yaducukumburiye haturabira n'ivyo abakunzi b'imbuga ngurukanabumenyi bavuga kuri izo nkuru zitandukanye reka twumve inkuru yaduteguriye hari amasanamu amaze iminsi aca ku mbuga ngurukanabumenyi nka facebook whatsapp na twitter yerekana abapolisi b'igihugu c'u burundi bariko barafata abagabo n'abakenyezi bagirizwa kurenga ibigo aya masanamu aberekana bariko barafatirwa mu mahoteli ahanini abantu baratangazwa n'ingene igipolisi gisa n'icandagaza ubuzima bw'abantu ivyo umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye ahakana akavuga ko ari abandi banyagihugu baba bashengereye bafata ayo masanamu ari nabo baheza bakayahererekana ku mbuga ngurukanabumenyi ya masanamu muvuga mu gipolisi twarayabonye nkuko namwe mwayabonye abazifasha abanyagihugu s'abapolisi kandi n'abazishize ku mugaragaro nabo bari bazifashe mbere na- abapolisi nabo batangaye mu bandi abapolisi bariko barakora ico gikorwa batangaye mu bandi babonye ahubwo barimwo mu masanamu abantu bariko barahanahana hanyuma haragiyeho umugwi wo gutohoza kugira barabe ko baba barayafashe hama baheze basanze bahonyanze amategeko baheze babihanigwe aha kandi pierre nkurikiye avugira igipolisi c'u burundi asigura ko bisunga amategeko ari mu gitabo c'amategeko mpanavyaha co mu burundi hanyuma ico gufata naco abantu baba bariko bararenga ibigo abantu bariko barashurashura ivyo ni ivyaha bisanzwe bibujijwe n'amategeko mpanavyaha y'uburundi ni no kurenga ku mico n'imigenzo y'ikirundi kwa polisi rero baheza bagafata abantu baba bariko bararenga amategeko mpanavyaha y'uburundi ni nako kazi kabo ka misi yose aho nta tegeko na rimwe baba barenze uretse uku kurenga ibigo hari n'ibijanye n'inyambaro nk'impuzu bivugwa ko ari ngufi ku bakenyezi igipolisi gifata nk'abakoze amabi insiguro ni uko baba bakoze ibyaha vyerekeye gutyoza ku mugaragaro imico n'imigenzo myiza y'igihugu iryo tegeko riri mu gahimba ka mbere k'ingingo y'amajana atanu na mirongo itandatu na kane mu gitabo mpanavyaha co mu burundi ariko rero umuhinga mu by'amategeko akaba n'umushingwamanza diodone nitunga abona ko iryo tegeko ridatomora neza ibyo abantu bakwiye kwisunga iyo tegeko ntiritomoye neza bavuze kucoza imico myiza y'igihugu ni ibintu udashoka utahura ivyo ari vyo umuntu rero ajejwe ariko guhana arashobora gufata uko ashaka iryo jambo akarifata uko ashaka ugasanga nawe ukabona umuntu agize inyifato kavuga ati inyifato irarenze imi- imico y'igihugu kandi mu bisanzwe atariko bimeze ahanye rero abajeje gukura amategeko cyane cyane abashinga amateka bita barejisitrateri mu gifaransa boraba kugira ngo ntibarekere urubuga abantu bajejwe gukurikirana abo bantu ari nk'igipolisi cyangwa abandi bantu kubera urasanga nk'aho nko mu gisagara abantu bariko bararengana ukazondi umuntu ngo yanyifato ngo iracuza imico myiza y'igihugu imico myiza y'igihugu ni ikintu rero kinini kitatomoye kitatuma umuntu wese aca yumva ikivutswe ngo areke ati iki ni iki ni kizira iki ni iki ni kizira umwigisha emile mworoha yanonosoye ibyakahise avuga ko imico y'igihugu ishobora guhinduka myiza igahabwa ikibanza maze mibi nayo igakurwaho biciye mu ishingwa ry'amategeko dufate ivyerekeye nk'ingoma canke nk'ivyerekeye imvyino zerekeye igice kiyanaka c'uburundi nk'ivyo ni ibintu tubwirizwa gushira imbere mugabo kumbure hariho nk'iyindi mico itoba imeze neza yoba ifatiye nko bintu vyo kwishima canke kwambara utikwije ivyo eka n'iyindi urumva ivyo birumvikana yuko nk'imico nk'iyo batabikurikiza kandi hari aho bihinduka urabona nka kera mu burundi abantu benshi nk'umugenzo wo guharika wari ukomeye byari bisanzwe mugabo unyi nk'ivyo guharika hariho amategeko yabibujije usa n'uwatitutse bagaca barondera iyindi migenzo myiza yoba ijanye n'igihe c'ubu aha rero abantu bacishije amaso ku mbuga ngurukanabumenyi baragize icyo bavuga ku isanamu iteye isoni yerekanwa iri ku mukenyezi ariko arafatirwa mu ihoteli duhere kuri uyu avuga ati igihugu kirakeneye amahimiriza akomeye ku bijyanye n'akarangamutima uyu nawe ati munguwe ndatangaye n'ukuri hari n'uyu yanditse avuga ati abo ni abantu bakuze ariko si abantu bato hama ikindi nacyo baba babyumvikanye none kubera iki babashyira habona hari n'uyu nawe avuga ati mbe umugore niwe bafashe gusa hari n'uyu yitwengera avuga ati hahahaha birarengeje pe dusome n'uyu avuga ati ababafotoye nimba barabyaye ababo bazofotorwa n'abandi uyu nawe ati abagore nibo bijyanye muri ayo mahoteli abagabo nabo barihe bari kumwe haha uyu nawe yandika avuga ati jenagirana ibindi wewe wera mubanza ibuye hagiye uteye umugere igikere ubucunguruje tubandanye n'uyavuga ati erega abapolisi bajya kubafatira amahoteli baba bari ko barahombya ba nyine amahoteli erega harimo n'ibijyanye n'ubutunzi tugarukirize kuri uyavuga ati ibyo bintu igipolisi cy'uburundi gikora si byiza na gato i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uno munsi saa kumi mugenzi wacu tomase kamirinda akaza kugaruka ku kibazo mbega ibihugu bitandukanye bisinya amasezerano atandukanye biciye mu mashyirahamwe mpuzamakungu biba bizi ibyo bariko barasoma barasinya murantunga mutumire aza kuba ari metre arme niyongere aheruka gusohora igitabo agaruka kuri ivyo vyo gushirako umukono ku masezerano atandukanye yo kubahiriza agateka kazina muntu muraza kuba hagufi y'amaradiyo yanyu igihe c'isaha cumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda tubandanirize mu ntara zigize igihugu c'u Burundi tubabwira ivy'abarimyi bicaye bo muri komuni ya Mugamba ni mu ntara ya Bururi basaba umwidegemvyo mw'ishorwa ry'umwimbu wabo abarimyi bavuga ko bategekwa gushorera mu ihinguriro rya leta OTB bakabuzwa gushorera mu ryo abikorera utwabo Protem mu gihe babona ko bashoreye muri Protem ariho boronka inyungu nyinshi umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite yishatse yanyarukiye i Bururi neza na neza muri Mugamba kuvugana nabo maze adutegura ino nkuru amasoko y'icayi abarimyi mu ikomine ya mugamba bashoreramwo yahora ari abiri guhera mu ntango z'ukwezi kwa gatatu turiko turasozera imwe muri ayo masoko yitwa proteme iriko irankirizwa nk'uko twavyiganiwe n'abarimyi b'icayi abo barimyi twabasanze mu mazone ya muramba na vyuya bagiriza ihinguriro rya otebe ko ari ryo ribabuza gushorera umwimbu wabo ahandi ingorane dufise twe twararimye icayi none twabuze aho dushorera ngo otebe iriko irayibutsa hari n'aho banazibira izo modoka bati murereke imodoka ntiyasohoka hariya muyihagarike wa murimyi wicaye nawe aho yari agejeje utwo yari afise hari n'umuco asesa muri nyamurima ibyo tuba twasoromye utubici bitwara twagiye tubona bahejeje kugura igipolisi kiraje kiragipakuruza icyo cayi kiragikura aca bakijana muri hotebe twararimye porotema yaraduhaye imbuto hanyuma turabura ahantu dushorera none imirima yacu iguye ku biti mu gihe muri uku kwezi bari gusoroma gatatu abo barimyi bamenyesha yuko bari bamaze gusoroma rimwe gusa imbere y'uko babuzwa gushora muri otebe ivy'uko abarimyi babuzwa gushorera icayi mu yindi shirahamwe y'abikorera utwabo poroteme ntibabihakana nyabuna bavuga ko poroteme ata burenganzira ifise bwo kuhakura icayi kuko ata mirima ihafise jacques bigimana ni umuyobozi mukuru w'ama amahinguriro ya otebe tera urwamo ngo icayi ngo ni ic'abanyagihugu ico ntigishobora kwemerwa ko no gusuzugura leta rwose wumva igituma uwatanguje proteme yari yagiye gusaba amafaranga mu bahorande no muri union européenne avuga ngo agiye guteza icayi ciwe araba agiye guteza amahegitari amajana n'amajana ntiyateza n'amakenyi rero ntidushaka ubandi muri ibi bintu ariko rero bamwe mu barimyi babwije irya amerika ko bafise imirima y'icayi iri kubiri ibiti vya otebe ibihumbi bitatu ngacangira n'ibiti bya proteme igihumbi n'amajana atanu hari ishyirahamwe pribu ryarigeze gukorana na proteme bakora imivyaro mu bihumbi bibiri na gatatu mu bihumbi bibiri na cumi na kane harasubira irindi ishyirahamwe ryitwa stabex biratanga icayi ca proteme mu bihumbi bibiri na cumi na kane ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico cayi cose rero ubu kiraho ntidushorera proteme mu bafise imirima iri kubiri hari abavuga ko hotebe yofuma itora icayi yatangiye imivyaro proteme nayo nyene ikabikora uko hari n'abandi bavuga ko umurimyi w'icayi akwiye kwidegemvya ku masoko kuko ku bwabo atamadeni bafitiye otebe kugeza ubu rero sindasubira gusoroma cyayo cya otebe byose nabiretse kuko naje bambujije iyo nshorera ico proteme yari yampaye gipfuye uko ntiboyire kuri kazi gafuma itwara ico itongo ko nari igi wanjye naho poroteye ntayishore nteraho ico ngombye ntawuza kumfata none iyo hoteli yaguha imivyaro ryari aha ngano kuwa n'abana ngira ari abakecuru nabyara aha ni mike imyaka namaze nshorera amahiri ifaranga faranga birabiri urabona nsigaye ndi umukecuru iyo mibyaro nayibarishe narayihejeje icifuzo abarimyi bafise ni uko amasoko hakugabanuka yogwira kugira ngo baharonkere akarusho ingorana hiri otebe ishobora kudusubiza inyuma uko vyahora twarashora tukarara ku mahangare umudugu ukarengana uri ngaho wagira uramukoma no kugucirako akanagucirako ko poroteme iziriye oya n'ukuri ubu ntawe bari bagicurangutse batinya kuko babona bagucuranguje wowe urundira ahandi ugashobora none ubu twavuga ko ari gusubira nki muri egiputa mbere nayo abiri n'itanu tuyashima poroteye bwa kare poroteye n'abiri n'itandatu twarigeze kuyahembwa bamaze kuyibona uko ati rabazumbije ati ko dusumbije rero subiza hasi ntiyoturuta ari twe twatanguye turi rero n'ubu none nico baturonderera dusubire muri bwa bukoroni dusaba rero yuko amashami yoba menshi zikavuka zikaba nyinshi abanyagihugu bakunguka ihinguriro ry'icayi proteme ryashyizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ibihumbi bibiri n'umunani twarondeye abarongoye proteme kugira ngo tubabaze ibijyanye n'izo ngorane abarimyi babo bariko baragira ariko ntaco bashimye gushikiriza ikintu cyonyine babwije irya amerika ni uko bari mu biganiro bibahuza hamwe na leta hamwe na otb ntitwagejeje aho twagiye no mu biro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ahasanzwe hatwagwa ibijyanye n'ubutunzi n'amahinguriro bo bashikiriza ko umurimyi wicaye yokoroherezwa ivyo ntirampeba ajeje kumenyesha amakuru muri ivyo biro vy'icegera cya kabiri c'umukuru w'igihugu abarimyi bakurikiranwa na otebe bashorera umwimbu wabo muri otebe mugabo turazi ko hariho n'imirima ikurikiranwa na rya shyirahamwe poroteme rishasha abo nabo nyene bafise uburenganzira bwo gushora uwo mwimbu wabo mu ishyirahamwe poroteme twagira rero dufatireho kano kanya kugira ngo dusabe abajeje intwaro muri utwo turere biriko birabamwo bakoranye n'abajeje umutekano ko bokubahiriza umurimyi ubwa mbere kuko umurimyi arima kugira ngo ashore yunguke icayi mu burundi kiza ubwira akayiri mu biterwa njabuka amazi vyinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu kikaba gitunze bitatu kwijana by'abanyagihugu baba mu burundi muri komine mugamba mu nterabururi fidelite ishatse ijwi ry'amerika fidelite yishatse harakoze no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunzi mwariko muratwumviriza tubashimire bivuye ku mutima ariko mu masaha ari imbere muze kuba hagufi y'uturadiyo twanyu kugira ngo mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bitandukanye by'ijuru rya amerika muri ivyo harimo ikiganiro murisanga ni kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda igihe c'isaha cumi n'imwe na zibiri murantunga turaza kubashikiza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice nahaza kuba ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika muri iyo haraza kuba harimwo inkuru y'ivyerekeye amatora muri misiri muraze rero kuba hagufi y'amaradiyo yanyu diane nahazwe nifatikanije na mugenzi wanje innocent kimenyi yari muhinga bw'ivyuma hamwe na ingenieur linas twembi twifurize kuroranikwa